iyi mumva ni radiyo ijwi rya amerika miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitidiyo ya cumi n'umunani y'ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ayo yanyazwe mirongo inani na kabiri baje batubwira yuko baje kutwigisha kurima igiterwa cy'umuceri imyaka itatu bamaze kutwigisha imyaka itatu iyo myaka itatu iheze aho hantu ntibahadusubije uyu ni manirambona joseph ari mu banyazwa amatongo na komune giheta y'intara ya gitega hamwe n'ishami rya leta ryigwiza imbuto izabu iyo nkuru y'imiryango irenga amajana icenda itagiraho ikubita isuka nyuma yo kunyagwa iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu turi kuwa kane turabafitiye n'ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko mu matora y'abashingamateka yaraye abaye mu gihugu c'ubuholande bivugwa ko ibiharuro gushika ubu vyerekana ko mark rutte umushikiranganji wa mbere ashobora kuba yatsinze ku rugero rutari rwitezwe uwo bahiganwa rutte asanzwe aterekwa abimukira hamwe n'abayoboke b'idini ya kisilamu imyamamazo ya wilders yabaye icigwa ku bijanye n'ibihe ibihugu vya buraya biriko biracamwo inyuma yaho ubwongereza buvavanuriye n'ishami rya buraya intsinzi yiwe ikaba yasa n'izobangamira imigenderanire hagati y'ibihugu vya buraya ni mu gihe yari yasezeraniye kuzobuza abimukira baturuka mu idini ry'abayisilamu gusubira kwinjira mu buholande kugaza imisigiti guhagarika igurishwa ry'igitabo c'ikorowani hamwe no kuva muri shirahamwe rya buraya bivuga ko umugambwe wose uzotsindira intebe nyinshi uzotegerezwa gukorana n'iyindi migambwe kugira ngo ishobore gushinga leta nshasha yamara imigambwe ikomakomeye yose ikaba imaze kumenyesha ko itazokorana na Wilders mwomenya ko amatora yo mu Buholande azokurikirwa n'ay'umukuru w'igihugu mushasha mu Faransa mu Faransa mu kwezi kuza kwa kane hamwe n'ayo mu Budagi mu kwezi kwa cenda tukivuga ayavugwa ku mugabane wa buraya umushikiranganje wa turukiya jeje imigenderanire n'ayandi makungu omer selike yarat eh, satiriye ishirahamwe rya buraya aho amenyesha ko ivyo turukiya yasabwe vyose ku bijanye n'amasezerano y'impunzi babikoze selike avuga ko atagituma abona ayo masezerano yogumaho akavuga ko iryo shirahamwe ritubahirije amasezerano yayo ayo masezerano yasaba turukiya kwakira impunzi zinjiye muri ico gihugu zitemewe n'amategeko hamwe no kongereza umutekano ku mipaka yayo kugira ngo igitigiri c'abimukira bagana umugabane wa buraya kigabanuke turu Turukiya yagiriza ishami rya Buraya ko ritabaye rikireka abanyagihugu bayo ngo bagendere ibihugu vya Buraya atamapuro z'ingendo barinze gusabwa ishami rya Buraya risigura ko Turukiya itakoze ivyo yasabwa kugira ngo abanyeturukiya baronswe ubwo burenganzira ubwo ruhagarara rwiyongereye inyuma yaho ibihugu vy'ubuholande n'ubudagi vyankiye abashikiranganje ba Turukiya kugira imyamamazo isaba abanyeturukiya kongereza ubushobozi perezida Erdogan wa Turukiya abahinga mu vya politike bakavuga ko ukudehukirwa kwa Turukiya muri ayo masezerano bituma impari zigwira mu ishami ry'ibihugu vya Buraya Abantu bashika kuri mirongo ine na batanu barishwe bahitanywe n'igisasu c'umwiyahuzi ku mugwa mukuru wa Siriya i Damasiko amakuru yatanzwe n'ibiro bijeje kumenyekanisha amakuru muri Siriya avuga ko ico gitero cakozwe n'umwiyahuzi yamara nta bindi vyashikirijwe ico gitero kibaye mu gihe hari kindi caheruka guhitana abantu bashika kuri mirongo ine n'abandi jana mirongo ibiri bakomeretse mu kibanza abashite basanzwe bahuriramwo inyuma y'amasaha make ico gitero kibaye ejo haciye hakurikira ikindi cabereye mu nzu y'uburiro mu buseruko bw'igisagara ca Damasiko televiziyo y'igihugu yatangaje ko ico gitero cahitanye abantu batari bake ishami rya Al-Qaeda rikorera muri Siriya rikaba ryaciye ryemanga ico gitero abenshi mu baguye muri ico gitero barabanye Irake nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu aho muri Siriya radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri nimba muri mu giheta mu ntara ya gitega co kumwe n'intara zitandukanye zigize igihugu c'u burundi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngo naho mukatwumvira kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire mwiriwe hari imiryango amajana icenda na mirongo ine yo ku mutumba wa muremera turi muri zone na komune giheta vy'intara ya gitega ivuga ko yanyazwe amatongo na komune giheta hamwe n'ishame rya leta rigwiza imbuto izabu abaserukira iyo miryango barituye ubutungane kugira ngo babakomoreze amatongo bavuga ko barimye kuva ku ntwaro ya cami bagira ko baranatsinda komune giheta n'ishiramwe izabu yamara ayo matongo komune yaranse kuyabasubiza abo banyagihugu bakamenyesha ko inzara izura inzara mu miryango yabo kubera kuburaho bakubita agasuka inkuru dutegurirwa n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana ayo matongo iyo miryango isaba gukomorezwa arahitwa indebe ku mutumba wa muremera zone na komine giheta intara ya gitega ico kiyaya ca ndebe gifise uburinganire bw'ihegitari mirongo itanu cahora ari ikigega co mu kirimiro kikiri mu minwe y'abo banyagihugu nk'uko abahora bakirima babivuga zari indimiro ziteye igomwe niho bimburire amashaka uburo ibigori ibiharage cavamwo indya nyinshi hari amajepfo ku nkombe baharima amashu ibiraya vyinshi vyaduga igitega vyava harya intore nyinshi zahora ziduga igitega izindi zije bujumbura babirimira ngaho none ubu nta na kimwe ubwo n'urukangaka bijya n'ibyatsi bitiriza igangori nta nta kintu kihari ngaho urabona n'ishamba gusa imana irambona yozefu umwe mu baserukira abanyagihugu aratubwira uko barose ayo matongo ayo matongo yagazuwe kera cyane n'umuganwa yitwa mboneko niwe yatanguye gukora igikorwa cyo kugazuza ubwa mbere mu nyuma niho haca haza umuganwa ncanyi aba ariwe asubira nyine gukora icyo gikorwa cyo kugazuza ayo matongo eh hari hakiri ku ntwaro ya cyami hahava haza umuganwa ariwe yabaye mu baganwa ba nyuma nkeshimana gasupari ayo matongo yari gwacu yagiye gukugwa igihe bagiriye amatora yo mu za mirongo itatu na rimwe itatu na kabiri hacasubira rero ba burugumese izina rya bamusitani ryari bwabo umuburugumese wa mbere yatwaye ino komine yitwa manirakiza karori uwamanirakiza karori ayo matungo agumye ari ay'abanyagihugu kubandanya mu za mirongo umunani ba musitani bagenda bakurakuranwa amatongo ya mbere bayanyazwe n'ishirahamwe rya leta rigwiza imbuto izabu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kabiri bababwira ko bagire babigishe kurima igiterwa c'umuceri nk'uko tubibwirwa na mani Nirambo na Yozefu ari mu bavuga ko banyazwe aya mbere twayizabo twanyazwe mu mirongo umunani na kabiri ayo yanyazwe mirongo umunani na kabiri baje batubwira yuko baje gutwigisha kurima igiterwa c'umuceri imyaka itatu bamaze gutwigisha imyaka itatu iyo myaka itatu iheze aho hantu ntibahadusubije ikindi gice c'ico kiyaya canyazwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu mu gihe c'intambara naho imana yohani ni umwe mu baserukira imiryango ivuga ko banyazwe uwo musitanteri rusake yosefu yitwaje igikenye kuko yisunze intambara ziko zirabera muri ako karere cyane cyane abasirikare ntibanyagihugu ba bashwaye muri iyo myaba bariko baririmira aho kubandanya ivyo yarije atumbere yaciye yinyavya ahitana abasirikare umunani baca batera mu banyagihugu barabirukana ari naho babafata bakabagirisha vya furambi abana baburiza ba nyina barabanyaga amasuka abandi bahungira mu bizu vya ezini isanzwe ihari niho rero ibara ryagwa barakubitwa barashaya bamwe baragirwa ibimuga abandi barapfuye abanyagihugu barituye inzego zitandukanye z'ubutungane baratsindira ayo matongo ariko kuyashikirizwa gukorwa kiracari ikibazo c'akananira abahinga nk'uko bivugwa na Manirambona Yozefu ari mu baserukiye abandi mu butungane ni kuri ubutungane bwobwo bwaraciye imanza rutisunze ivyubahiro canke ubutoni ariko rero icavyononye nakagaye bagaya twebwe abantu ba nyarucari kuko twebwe ataco tumaze Eh, ntitubona rero ingene izo manza zoguma tubohwa amaboko imugongo amasentare yose agenga ivy'amatongo mu Burundi barayahetuje barirekanye yuko ayo matongo ari ay'abanyagihugu nk'uko biboneka mu rubanza rwaciwe itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri n'icenda urubanza rwasomwe na sentare ica imanza za leta ishashe igitega sentare yari yasavye izabu gusubiza amatongo canke itanga ikiguzi kingana n'imiliyoni mirongo itanu kuri abo banyagihugu ku matongo yanyazwe na komine giheta iyo sentare yasavye komine kuyasubiza atacirinze gusaba komine giheta yarunguruje gushika muri sentare nayo inyuzwa ariko yagumye itsindwa komine giheta ntiyahagarikiye ngaho yarandikiye umushikiranganje w'ubutungane kugira ngo afate ico kibazo mu minwe ariko nawe yarahebuje komine giheta mwikete inimero majana atanu na mirongo itanu akarongo gatambitse icumi mirongo icenda n'indwi akarongo gatambitse c a b akarongo gatambitse ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryanditswe kw'inekerezo mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rikandikwa na emero hantine kanyana mushikiranje w'ubutungane yasavye umushingwamanza wa leta ntiraba pasiteri kwemera urubanza rwaciwe n'amasentare atandukanye abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu kubafasha kugira ngo urubanza rwaciwe n'amasentare rushigwe mu ngiro baronke aho bakubita agasuka alexi manirakiza musitanteri wa komine giheta twamurondeye kugira ngo agire ico abivuga ko telefone yiwe ntiyayitavye amakuru twavuye dukura mu giheta ni uko musitanteri manirakiza aheruka kugira isanganya ry'imodoka akaba amagara mukitse mu giheta mu ntara ya gitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika Fidele tukiri mu ntara twubwira abatwumviriza ku intara zishika cumi muri cumi na zitandatu zigize igihugu arizo zibangamiwe n'ingaruka z'ibiza bivuye ku ruzuba n'imvura muri kino gihe abarongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo ivyo biza vyashikiye bakavuga ko bariko baraharura igitigiri c'abantu bugarijwe navyo na cane cane mu bijanye n'ikena ry'ibifungurwa gutyo leta ngo ishobore kugira ico ibivuze ko mu kiganiro commissaire Nemako Antoine ahejeje kugirana na mugenzi wacu Diane Ndonse yatanguye amubwira uko ivyo biza vyatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabaye ico bise El Nino ikabije mbere kuva haheze nk'imyaka mirongo ibiri tutabiheruka vyatuma rero haba imvura y'umurengera n'imiyaga igihuhusi ico gihe harabaye imyuzure itari mike hama imvura ironona imirima amazu arabomoka ibiraro amabarabara n'ibindi be n'abantu bamwe bamwe barasize ubuzima hanyuma hakurikiye mu mwaka uheze ico bise Lanina bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi n'indwi aho naho habaye imvura nke cane mu burere butari buke ni ubuhe buce bwabangamiwe kuruta ahandi ibice byabangamiwe ni ni intara ziri mu burengero mu karere k'imbo mu kiyaya cane cane hanyuma muri bugesera mu makomine ya bugabira na busoni za muyinga mu makomine amwamwe cankuzi mu makomine amwamwe mu ruyigi mu makomine amwamwe mu buyogoma no mu- mu kiyaya c'ukumoso no mu buragane mu bumanuko mwebwe musanzwe murongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye Mm, muriko mukora iki kugira mutabare abo ibyago vyashikiye aho ivyo bishikiye kuva mu mwaka wahera leta ntiyicaye icishije mbere mu rwe- rwego rujejwe gukinga ibiza no gutara aho vyashikiye leta yateye akamo abanyagihugu iratera akamo abafashanya kugira ngo begeranye uburyo kandi vyarabaye barashoboye gufasha mu kirundo ahazabanza n'ahandi mugabo nuko basanga hari ubukene bwinshi cane ntivyakwiye na gato kuko benshi ntibimbuye aho usanga ku masoko atakiriyo n'ibiciro ugasanga byamaze kuduga n'ubufise utwo dufaranga ntagishobora gusuma ibikwiye ego muri kino gihe ni giki muriko murakora ko n'ubundi imvura dutanze akarorero nko mu ntara ya bubanza iraherutse kugaruka gusinzikaza abanyagihugu nyene bari basanzwe bari mu bukene bw'ivyo bafungura mbere no mu ntara ya ruyigi aho ntanze akarorero kaho iyo mvura iherutse konona ibintu ubu muriko mukora iki kuko abo bantu baravuga yuko barara hanze kandi basanzwe batagira n'ico bafungura muriko mukora iki mwebwe muri urwo rwego Eh, nk'uko nayivuze ubwa mbere na mbere umva leta irafise ku mutima yaratera akamo n'abo ifashanya muribuka yuko nka leta y'ubushinwa yarungitse amatoni arenga ibihumbi bitanu y'umuceri igice ca mbere kimaze gushika aho kizosahiriza n'abandi nyene ngira bazoshobora guca baboneraho bafashe kandi n'abandi tuvuge nka za fida bariko batanga hamwe hamwe na za efawo bagatanga imbuto kugira ngo abanyagihugu baronke ico bazokwikuraga mu minsi iza Eh, muri uko gufasha murafise igitigiri c'abantu bakeneye izo mfashanyo muri kino gihe nimba mugifise mumaze gufasha abangana gute igitigiri gisigaye coba kingana gute nta gitigeranyiriza turaronka turafise ubure gusa aho twabonye intara zasindikaye gusumba izindi ni intara cumi ariko kirakorwa ubu u twarungitse abantu muri izo ntara zose kuya twegeranye ibiharuro dufatanikanyije na oca nabo dukorana mu rwego rukuru rujejwe gukinga ibiza kuya twegeranye ibiharuro mu bisata bitandukanye dufatiye cane cane mu vyerekeye iby'ubufungurwa murazi ko ari byo byose biva ko bigira ingaruka iyo bibuze bikenye bigira ingaruka ku magara y'abantu bigira ingaruka ku ndero ku mashuri yatangira ziriho abana bahe mashuri ari benshi n'ibindi byinshi ibyo rero turacagiranye ibiharuro tukarenga icegeranyo gikwiye tuzorekera abadukurira muri leta kugira ngo bagikorere ko bashobore kuronka ibiharuro ku gisata ku gisata bashobore gutera akamo kandi bashobore kuronka inyishu batanga itomoye ariko mu vyegeranyo mutanga ico kibazo cibiza murabona ko ari ikibazo kiriko kiraza gisongera isibe mu bijanye n'inzara abanyagihugu basanzwe barimo nibyo kiza gisonga isibe inzara ibihindagura ry'ibihe turabona yuko itorohereza abanyagihugu na gatoya kuko n'iyi mvura ikigo ca ijero catumenyesha yuko muri amezi kuva muri ntwante gushika mu kwezi kwa gatanu yuko hari imvura kandi murayibona imvura yariho ubu naho yaciza isongera isibe igwa ari nyinshi cane hakagwa urubura n'imiyaga ugasanga n'uwaziga kwimbura n'ubu ntazokirira nimba rero ko iri hindagura ry'ibihe nayo nyene rije risongera isibe ku kene bwari busanzwe mu banyagihugu komiseri ntemako antoine murongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye ndabakengurukiye murakoze namwe
Arakoze Diane Ndonse ku kiganiro agiranye na commissaire Nemako Antoine hagataha makuru dukura mu bushikiranganje bwo gushigikirana nuko inama shikiranganje kuri uno mwanya iri kwiriga ikibazo kijanye n'ibiza vy'inzu vy'imvura ah, n'uruzuba tumira amategato hama ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi
ca Eh.
bijya bintu Eh.
biranuganurwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye emwe ndakubwiye ko atari ivyo nivyo si ivyo nivyo eka si ivyo ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utanga iki mupinga mupinga iki umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Ya foto ya twa twana twiga twicaye hasi n'ubu iracari ku mbuga ngurukana bumenyi iracahanahanwa niyo nkuru iriko iranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi cane nk'uko vyari mu ndwi yahera ari naco gituma dushimye kuyigarukako imwe muri ivyo rero nuko iyo foto yerekana abana bicaye ku matafari hamwe no ku mabuye imbere yabo hari umwigisha ariko aratanga icigwa kubera ko umuntu yayishize ku mbuga ngurukana bumenyi n'ubu ataratanga umwidondoro wayo abatari bake babandanya bibaza ibitari ba- bike bitandukanye harimo kuzazanirwa kuri ivyo ijwi rya Amerika ryarishikiye neza na neza aho iyo foto yoba yaravuye kuko ah, yagendereje ikamenya ko hari mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse niwe yaduteguriye ino nkuru iyo foto yashyizwe ku mbuga ngurukanabumenyi itariki zitatu z'uku kwezi ndayiravye iriko abana bakiri bato boba biga nko mu mwaka wa kabiri canke mu mwaka wa gatatu bicaye ku dutafari duto duto bagerekeranije ari tubiri canke dutatu abandi bicaye ku mabuye ifoto irerekana kandi n'igice c'abandi bana bicaye ku bigegene vy'ibiti aha kandi biboneka ko umengo iryo shure ririmo inkungugu y'ayo matafari abo bana nta mwambaro uranga ishure bambaye ikigaragara ko ari abanyeshure ni uko bafise amakaye hakaba n'umwigisha imbere yabo ari ku kibaho biboneka ko ariko aratanga insiguro z'icigwa abatari bake barahaririye ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ko iryo shure ritari mu burundi aho bamwe bacacisha bavuga ko iryo shure riri ahitwa ubusenge muri komine muhuta ijwi rya amerika ryarishikiye ku mitumba kuraba ko koko iryo shure ribaho nuko ryasanze ahubwo atari ishure rimwe gusa abana biga bicaye ku mabuye ahubwo ari amashuri ashika abiri yo muri zone busenge muri komine muhuta y'intara ya rumonge byongeye ijwi rya amerika ryasanze bicara ku mabuye gusa ahubwo no hasi barahagandagaza bagatuna amavi bakayandikirako ariko rero nk'uko bisanzwe turabasomera bimwe mu byagiye birandikwa ku mbuga ngurukanabumenyi tutabasomeye ababyanditse kuko tutavuganye nabo duhere kuri uyu yanditse avuga ati mbega mbega biragoye kwemera uyu nawe ati abazungu bavuga ngo twese twize uko ibaze kandi muri afurika dufise ibiti n'abafundi bazi gukora intebe birababaje hari n'uyu yanditse avuga asa n'uharira ati sinibaza ko ari mu burundi ubu nawe aca asa n'umwishyura ati usenge komine muhuta ni mu burundi ubu nawe ati ibintu nk'ibyo birateye isoni kandi birababaje mu bihumbi bibiri n'indwi n'ukuri hari n'uyu yaciye abaza ati murazi neza ko ari mu burundi dusome n'uyu yanditse asaba avuga ngo ababishoboye gerageza mudutohoreze niho twomenya ubumenyi abo bana b'igihugu bazoronswa uyu nawe ati dukora iki kugira duhindure ibyo bintu ni isoni kuri twebwe twongere ko n'uyu avuga ati mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo itandatu n'icyenda niga mu ishuri ry'ibyatsi kuva hasi kugera hejuru ariko twicara ku ntebe bitera bijya inyuma none turangirize kuri uyu nawe yanditse ati nibitera soni ku gihugu cyacu nimba ari muhuta n'abanyagihugu baho bakwiye gucirwa urubanza aha rero ijwi rya amerika ryarishikiye aho iyo foto yanuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi yafatiwe ni ku ishuri shingiro rya rubura riri ku mutumba wa rubura muri zone busenge ya komine muhuta y'intara ya rumonge iryo shure riri nko ku birometero mirongo ibiri uvuye ku ibarabara rikuru rya bujumbura rumonge
yaguze iki burikukiye aha ni mu ishuri ryo mu mwaka wa gatatu uyu mwigisha ariko yigisha abana bamwe bicaye hasi mu ivu abandi ku kirundo cy'umusenyi uri ku ruhome rw'inyuma abatashimye kwicara hasi nabo bicaye ku mabuye abandi ku matafari ariko kandi hari n'intebe zitatu imwe yategerezwa kwicarako babiri yicaye ko abana bane iyo bageze kwandika bamwe baca bayivako bakicara hasi kugira ngo bagukigwe muri aba bicaye ku mabuye batubwira ingorane bagira bariko bariga uyu ni umwe muri bo iyo uri kuriga wicaye hano ku ibuye wumva gute ndababara ubabara hehe umunya urashobora kwandika neza oya nibiki bihora bigucika hariho indome zikugora kwandika kubera wandikira ku mavi eh nk'izihe mafe nawe
nubwo uyu mwigisha ariko arigisha bamwe mu banyeshuri bicaye mu musenyi bariko barawukinisha abandi baraba hanze kuko bariko bigira mu ishuri ritagira amadirisha n'umuryango uretse uko gusamara kw'aba bana umwigisha wo muri iri shuri shimirimana evelyn avuga ko uko kubura intebe aba banyeshuri bicarako gutuma bimugora kubigisha kwandika batumbereje umurongo wo mu ikaye ibyo kandi bigatuma banunguruzwa mu mwaka ukurikira hari ibikibagora kwandika gutumbereza ntavyo bazi kwandika iryungane barashobora kuryandika naho nyene ni ibintu mengo ni urujegwe bimwe vyoba vyandika umwana wo mu wa mbere atari uwo mu wa gatatu uyu mwigisha abandanya avuga ko uko kwicara nabi kw'aba banyeshure kubaruhisha aho avuga ko bahaguruka bakamusanga ku kibaho kugira ngo bahandikire bahagaze mu kuruhurira imigongo bamwe mu bavyeyi baharereye bafise amakenga ko abana babo bashobora gukura ingingo zimwe zimwe z'umubiri zitagororotse maniraha diane umwe mu bavyeyi amakenga yiwe ahagaze ko bashobora no kurwara amafigo turibaza ko abana baba- bagira nk'ingorane nk'i mu mavyigo kubera nk'umwana yiriwe yicaye yunamye yandikira uko ku mavi kuva mu gitondo gushika nk'izi saha urabona ko atari vyiza tumenyeshe ko kuva mu mwaka wa mbere w'iri shure shingiro rya rubura gushika mu mwaka wa gatanu abanyeshure biga bicaye ku mabuye no ku matafari abandi ku bigegene by'ibiti iryo shure rikaba rimaze imyaka icenda ibintu biruko ariko muri kino gihe abajejwe intwaro bavuga ko bariko barakoresha intebe mu kugerageza kugarukira kuri abo banyeshure imuhuta mu ntara ya rumonge diane ndonse ijwi rya amerika
Diane Ndonse urakoze tuve imuhihuta dusubire gatonya i Bujumbura aho ari inkuru idushikiriye y'abanyeshure batanu bo muri kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha NS bahagaritswe n'igipolisi kuri no wa kane mu gatondo bose uko ari batanu bari mu baserukira mu baserukira abandi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Birikaneza ariko aca ijya nino iyo nkuru mwiriwe Eloge
amahoro diane iyi mvo y'ihagarikwa ry'abo banyeshure batanu ni yahe
gushika ubu diane ihagarikwa ry'abanyeshuri ntawe uramenya ngo baba bahagarikiwe iki n'iki kanuni kuko bari bahamagawe na magisura kugira ngo abumvirize eh, wo muri parike ikukira sentare nkuru yo muri komine ya mukaza ku mugwa mukuru bujumbura ni ukuvuga batatu bo muri kaminuza y'uburundi bari baranye umu- imitahe hanyuma babiri bo muri ns nabo bari baronkejwe imitahe mu gitondo Bashitse imitahe rero, yabo yari yanditse eh, ku iki
ku mitahe yabo kwari kuja kumvirizwa ni ukuvuga ko kwari kuja kumvirizwa n'ubu bagenzi babo n'ibyo bavuga bavuga bati eh, ntitwumva ingene abantu bagiye kumvirizwa n'umumagisira hanyuma bagacafatwa n'igipolisi eh, kandi bari bahamagaye kugira ngo bumvirizwe tutazi ikiko kirabagira kugera ino saha none bari hehe bafungiwe
ubu bagenzi babo bavuga ko batazi aho bafungiwe ariko bamwe bamwe banuganurwa yuko eh, imodoka z'igipolisi zabafashe zari zitatu ngo zoba zafashe inzira eh, itumbera mu iperereza ry'uburundi ahari ubusho bw'iperereza ry'uburundi aha mu gisagara ca bujumbura nyene abanyeshuri bagenzi babo imiryango yabo hari ico isaba
twamaze kuvugana mu bagenzi babo nabo nyene bari mu rwego rw'abaserukira abandi basaba ko icya mbere bamenyeshwa aho bafungiwe icya kabiri basaba ko borekurwa kuko ku bwabo bagira bati nta kintu na kimwe bagirirwa icyo bikora ariko diane ni ukubwira ko eh, abo muri ns bobo bashobora kwiyumvira ko ngo bagenzi babo baba bari mu cyatumye bafatwa gishobora naho batarabimenya kuba gifitaniye isano n'ibijyanye n'itunganywa rishyashya ry'agafashanyo icyo bita bourse aho leta iherutse gufata ingingo iteko rigaterwa ikwigikumwe n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ko ubu abanyeshuri bazohora bahabwa agafashanyo bourse eh, nk'ingwate bagariha mu nyuma mu gihe bahora bagahabwa ku buntu ubu rero abanyeshuri muri ns bari bamaze gutanga urwandiko bavuga ko bazohagarika ivyigwa kugira berekane akababaro kabo kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu uku kwezi kwa gatatu bagira bati Roger.
ntitubizi bishobora kuba bifitanye isano ariko eh, bo bagira bati n'ubu ntidushobora kwibwira dutegereza kwibwirwa n'ababafashe eroje urakoze cyane turaza kongera tukwikore ko mu biganiro byacu n'amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire aho iyo nkuru izoba igeze
urakoze nawe diane imbere ko dusozera dukubitire gatonya mu ikambi ya mahama aho ubushikiranganje bujejwe impunzi no gukinga ibiza bufatikanije n'ishamwe rijeje impunzi ku isi mu Rwanda riheruka gusohora icegeranyo cerekana ingene uburinganire hagati y'abagabo n'abagore bwifashe mu ikambi y'impunzi atandukanye ari mu gihugu c'u Rwanda ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Desire Hatungimana muri icyo cyegeranyo biragaragara ko abakenyezi badahabwa agaciro gakwiye ugereranije n'abagabo na cyane cyane bivuye ku buzi bakora bumwe bumwe butuma bahura n'ibibazo by'ihohoterwa kujya guhiga amazi mu makambi amwe amwe hari ubukene bw'amazi cyangwa kujya guhiga inkwi ni igikorwa kenshi cyiharijwe n'abagore aho bamwe muri bo bafatwa ku nguvu bazira ibyo bakora hari n'abandi bakubagurwa n'abagabo babo bivuye ku bukunzi bw'indacanye ku kaboregwe abandi bakicishwa umuruho n'abo bubakanye kubera kwiganza azamu sabera aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi mu gihugu cy'u rwanda amenyesha ko uburinganire hagati y'abagabo n'abagore atabuhari mu makambi ari mu rwanda ariko ko buke buke bategerezwa kwisunga amategeko y'u rwanda Je dois avouer que l'inégalité du genre, c'est malheureusement une question culturelle qui existe dans ndemeza ko ubusumane hagati y'aga- y'abagabo n'abagore ari ikintu kibonekeza mu mihingo myinshi y'isi mu makambi y'impunzi hoho n'agahomerabunwa ndemeza co kimwe namwe ko iyo abantu bahunze badasiga inyuma imigenzo yabo aho kenshi usanga abagabo bishyira hejuru cyane impunzi zitegerezwa kwisunga amategeko y'igihugu kiba cazakiriye niko imigenzo y'igihugu ziturukamwo irafise agaciro mugabo tuguma tuziha inyigisho kugira ngo zimenye ko amategeko y'igihugu zirimwo ari hejuru y'imigenzo yazo les lois de pays prévalent plutôt que les bagages culturels avec lesquels il arrive ici.
ubwo busumbane buri hagati y'abagore n'abagabo buribonekeza no mu kazi ka misi yose nk'uko bishyikirizwa n'umushyikiranganje ajejwe impunzi no gukinga ibiza serafina mukantabana amenyesha ko abagore bagiye kwitabwaho gusumba abagabo n'aho nabo nyene atari abo guheba n'abagabo ntabwo tuzabibagirwa kuko nabo bafite ingufu kandi bafite ubwenge ariko icyo du- turwanaho ni ukugira ngo umugore uri mu nkambi umwana w'umukobwa uri mu nkambi utari ku ishuri ashobore kugira ikintu akora kimubyarira inyungu byaratangiye binageze kure kuko uh, mfashe nka kampani yitwa indego ubu yatangiye kujyana mu mahanga bimwe mu bikorwa bikozwe n'impunzi muzabirebe nimugera mu nkambi muzabona ibyiza biri kuhakorerwa iby'abadamu bakora byiza cyane bifite agaciro bibaha amafaranga kandi bikanagira n'icyo bitumera nk'igihugu kuko biri muri bimwe mu bikorwa bijya hanze bikatuzanira amadovize uwo mushikiranganji ajejwe ibibazo vy'impunzi amenyesha ko bimaze kugaragara ko hari abajejwe gutunganiriza impunzi baja mu bazihohotera ariko abo bomenya ko ngo badashobora kwihanganirwa muri iyo raporo ikaba yagaragaje ko hari bamwe mu bafashe impunzi byagaragayeho ko bashobora kwitwaza eh, umurimo bafite kuzikorera cyangwa serivisi bafite harakoze desire hatunga imana kuri iyo nkuru mwumvise idashoboye kurangira neza abakozi n'abandi bose bagize icyo batera muri kino kiganiro mwariko mushikirizwa na diane n'ahazwe kikabashikira ku bwa innocent kimenya afatikanije na ingenieur tuzosubire ejo nk'aho twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu mubane n'imana